ni la DOI di America. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda twumvikanira ikisoro kuri fm mirongo umunani umunani n'ibice icenda ya voice of muhabura mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga inyuma yaho mu rwi seni ujejwe gutunganya amatora mu burundi utangarije ikirangaminsi c'amatora abashingamateka abakenguza amateka n'ayabajejwe abajenama guma ku mitumba bamwe mu bazokwitoza barimwo bazokwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bariko baramenyekana uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushingantahe Dieudonne Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ntivyagenda uko yavyipfuje mu kwezi kwa cumi na kabiri niho yemererwa n'umurwi seni kuja ku rutonde rwaza kwitoza mu matora abashingamateka atekanijwe mu mezi ari imbere two kwibutsa kw'amatora y'abashingamateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe muri uyu mwaka mu gihe ayabakenguza amateka atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kw'indwi amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe ku igenekezo rya gatanu ry'ukwezi k'umunani imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'umwe cyo kwiyamamaza nk'uko rero twabibabwiye mu kanya uyu munsi turi kumwe n'umushingantahe Dieudonne Nahimana amaze kwemererwa kuza kuzohiganwa atabikishije mu mugambwe mwaramutse neza mushingantahe Nahimana baramutse muri aho murakomeye ngaho ego tumeze neza ibijumbura harapfutse nta zuba ryinshi rihari nta n'imvura hameze neza ni vyiza cane gose mutubwire rero icatumye mufata ingingo yo kwitoza amatora imirije ubwa mbere ni uko musanze mubizi kuva kuva kera kuva nkiri muto nta n'undi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura akazuza keza kabo n'akazuza keza k'igihugu rero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko mwabibonye bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe y'umukuru w'igihugu hanyuma ndemera kwitoza mugabo ndababwira ko ntashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njyamo kuva mvuka ndavuga ni byiza ni uko amategeko abinyemera reka ngende nk'uwigenga rero kuva ico gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi igihe cose namafise ugwaruka ejo bundi meretse gutanga impapuro z'umutsindo ku bw'abaheze kwiga ivyo vyigwa vy'uburongozi bashika ku majana abiri na mirongo itatu rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu cane cane abagaruka b'abakristu bari mu mashengero atandukanye kubabwira yuko iby'ubuzima bw'igihugu baraba nabo nyene hanyuma nabo barasubira kumubaza bati none kubera iki nawe utotuje imbere nk'uko wabikoze mu mwaka bibiri na mirongo ibiri ukitoza kuko twari twagiye mu vy'amatora y'umukuru w'igihugu naho turabiko turongo duserukira mu nama nshingamateka yigenga agashobora gushikiriza ivyiyumviro vyiwe rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora nicyo gituma rero naciye nemera ko kubajya imbere kugira ngo nshobore gutanga ah, kandidatire yanjye mu bijyanye no kwitoza mu nama nshingamateka ico kibazo mushikirije c'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi mwama muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwa dusumira namwe mwararonse urupapuro rw'umutsindo canke agashimwe eh, mu gukarisha ubwenge ku- mu vyerekeye uburongozi eka no gutwara leadership eh, ibintu vyabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe ego ubwa mbere n'amatora y'amashingamateka n'abahanuzi ba kominazo itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda ni ukuvuga Eh, n'ukwa z'ukwezi gatandatu, nivyo.
Ah, rero nka- nkazo jewe nkazoba nitoje nk'userukira abarundi n'abarundikazi bo mu ntara ya bujumbura nshasha kuko ah, baherutse gusubiramwo ibijanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu Ah, ubu ubu hari intara zitanu rero bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za bubanza ah, cibitoke ah, n'amwe mu makomine yari agize intara y'ico bita bujumbura rural abo hose hari mu ntara imwe ya bujumbura rero je nitoje mu ntara ya bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi mba ah, kugira nshobore guserukira abanyamikazi bazonyizera hari abantu bashobora kwibaza ko kwitoza ku giti cy'ubumuntu yigenga eh, bishobora kuba bitoroshe kanatsinda ko n'imigambwe nayo nyine kenshi na kenshi usanga itoroherwa mwebwi amahirwe yanyu angana iki Ah, nibaza yuko ah, jewe mu buzima bwanjye kuva kera n'abasanzwe banditse nkunda ibintu byoroshe ko gusa byoroshe ariko ni uko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika mm, biciye mu mu kwizerwa n'aba- n'abamutora canke amushyigikiye rero ntibyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga ah, uwigenga asabwa ibice mirongo ine ku ijana ah, kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aduserukira mu gihe ab'imigambwe basaba ibice bibiri ku ijana gusa mu- mu gihugu cyose Ah, rero ah, mm, ndabye abazotora mu gisaga mu mu ntara ya bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'ibihumbi amajana atandatu cyangwa amajana indwi gutyo Ah, rero bisaba abantu bashika ibihumbi amajana indwi bazontora kugira ngo nshobore kwinjira mu nama nshingamateka si ikintu coroshe mu gihe uriko urahiganwa n'imigambwe ibisanzwe uriko irakora kandi ifise uburyo butari buke ariko rero ndabye ah, ibikorwa maze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu nkorera muri kino gisagara ah, byagize akamaro ku rwaruka rutari ruke rw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana ndafise ivyizigiro yuko hari amahirwe menshi yuko abazonyizera kugira ngo ashobore kubaserukira mu nama nshingamateka cane cane ah, muri kino gihe nibaza yuko ah, urwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo bagashobora kubaserukira nizera ko n'abari mu migambwe mu rwaruka bazontora ah, kubera ko bumva yuko sanzwe nzi ibibazo basanzwe bafise kugira ngo bashobore kubaserukira murashobora kutubwira icatumye muhitamwo intara ya bujumbura Ah, ubwa mbere ho ni uko ah, ariho mba- maze igihe kinini ndahaba n'aho ariho navukiye navukiye mu ntara ya muyinga ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye cyangwa aho uba umaze igihe uba ushobora kuhitoza rero ah, imyaka hafi mirongo itatu ndayimaze mu gisagara cya bujumbura kandi sinashitse nicara narakoze ibikorwa bitari bike tanguza nk'ishyirahamwe rya new generation ryafasha kugaruka iyo myaka yose muri kino gisagara hariho ah, ni umusanzwe n'umumenyeshamana cyangwa inigisha ijambo ry'imana nk'umwungere mishengero mfise ibikorwa nakoze mu masengero atandukanye hariho ah, ariko kandi niho mfise umuryango abana banje ba- ba- bakuriye ah, kuko hagiye mu by'uburongozi abantu barakurabira ku cyitegererezo cy'umuryango wawe kutari umuntu utagira aho uhagaze rero, ah, ni- niho byoroshe ko umuntu ashobora kumbona ariko rero kandi um, ndifuza yuko mu bantu baduserukira abandi muri aya matora batoba abantu baserukira intara baja mu gake hanyuma ugasanga n'ibibazo vyaho ntavyo bazi nibaza ko ibibazo vyo muri kino gisagara ca bujumbura ndabizi cane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkora ibikorwa vyanje vya misi yose n'icicaro gikuru c'ibikorwa ndongoye niho bisumbukiye ku bwanyu mwihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti cy'umuntu yigenga vyoba nk'ibihe aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemwo kwitoza nk'umuntu yigenga nibaza ko mwabiciye hirya no hino mukabona ko arivyo bikwiye nta ntambamyi zishobora kuhaba intambara zirahari iya mbere nayivuze niyo ijyanye n'ingene ah, bashyizeho itegeko rigenga amatora cyangwa n'ibwirizwa shingiro ba- basabye ah, ibice byinshi cyane ku wigenga ni ukuvuga leta iri gusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambwe icya kabiri ah, ni uko ah, abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu zoshobora gutuma ashobora kuca ashikirize ko cogira uburemere ariko biko barabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baratahuye yuko ah, ingufu z'umuntu abaserukira ntizivana n'uko ari mugamba cyangwa atari mugamba ivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira Ah, rero ni intambamyi gatoya ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira nayo nyene ikindi ni uburyo ah, murazi yuko ah, mu- iyo ugiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufise uburyo butari buke abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe usanga hamwe bagakoresha bimwe ugasanga naho bitemewe uburyo bw'igihugu ariko ah, uwigenga utegereza kwikora ku bagenzi ah, bawe n'inshuti urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga ah, keretse hari abarundi bagushigikiye ku bw'ibyo rero bidusaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijyanye na- na- n'imyamamazo umuntu aronke abantu ngaha b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo ushobora kuja mu myamamazo rero intambamyi ziriho ariko ah, ntitwibaza ko zizoshobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore ah, ku- ah, kurengana amatora ikindi intambamyi itari nini cyane ariko kameme ari ikibazo ni uko mu burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri muvanse cyangwa muri opozisiyo ni ukuvuga umuntu wese akubonye akubaza ati ko utari mu mugambwe kumburi ku butegetsi ko utari mu mugambwe urwanya ubutegetsi none uhagaze hehe Eh, twebwe rero mba nk'abige tuba turi abantu bahagaze hagati na hagati ntuba uri mu mu bo two twita aba muri opozisiyo kuko ntuje gu- gu- gu- kuvuga gusa yuko urwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri muvanse ni ukuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo igihugu gifite gutorega umuti Ah, rero ku bw'ibyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi Ah, hariho n'akandi gatoya kagiyemwo abantu bamwe bamwe ba- ba- ba- bambajije Ah, ni uko no kuri lisite y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije ah, amazina yose yitwa dieudonne nahimana bamwe bagaca bibaza rero ngo mbega wagiye kwifoza mu mugambwe canke kandi tukakubona kuri lisite y'abigenga ariko nashaka kuvuga yuko hari uwundi muntu si jewe jewe ndi uwigenga ndi kuri lisite y'abigenga
nshuti bakunzi bacu ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
ikibazo cy'uburyo turakigaruka ko eka muravuze intambamyi eka turaza kandi no kubabaza ivyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushije abandi nk'uko bavyihweza igihe cyose hagiye gufatwa nkingo nk'izo uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze ivyo tura- turabigaruka ko ariko kandi nashaka tubanze duhe ni- n'akanya umwe mu banywanyi b'iradiyo yacu bafise akabazo majambere Enoch muri aho
amahoro amahoro muri hega majambere twe duherereye neza na neza i burundi mu ngagara ni mu byiza cyane ngagara muri ka- mu gisagara cya bujumbura mu- ni ukuvuga muri ville politike ni byiza cyane rwose M- kapitale kapitale mu- eh, ni ukuvuga turi mu gisagara cya bujumbura ni byiza cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro Eh, twebwe nta cyiyumviro dufise mwatubwira Bo, cyo mutubati turi ko tuvuga ku byerekeye amatora yimirije mu burundi turi kumwe n'umushyirantare diodone nahimana ah, zo kwitoza ah, yasabwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura kugira ngo yitoze ku giti ciwe c'umuntu yigenga Ura- urafite ikibazo cerekeye ayo matora ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora kuhiganwa muri ayo matora abanyagihugu bigenga nta ngorane barashobora kwitoza nta kibazo amahoro arakwiye amahoro arakwiye turetse yuko baba ba- ari abantu nyine batu- batabona igihugu iyo kiriko kiraca abo ni bande
bamwe bamwe mu abanyepolitike baba bariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu burundi yaba ari hanze n'abari mu burundi ubwo rero Eh, wowe uzoraba mu gutora uzoraba umuntu ah, yumva ibintu by'igihugu ni kuri kuravuga ni ukuvuga twe mu gutora mu gutora ndashobora kuraba umuntu ariko arashyira igihugu mu iterambere ya demire karani ishike twese tumeze neza ni ukuvuga ko muzo kwihweza imigambi ariko urashikiriza mu kwiyamamaza sivyo Eh, ni vyiza cane rwose urakoze majambere enoka ni ukuri tumeze neza ngaha imigambi turiko turabona nta rusasu ruriko ruravuga nta nkore iriko iraturika mu burundi turi tumeze neza cyane ni vyiza cane rwose reka tuje no kumushigantahe eh, umusesenguzi niyitanga simon muraho abameza muraho muri hega simon ubundi buzima mu rwanda mu majyepfo murakoze kumuha umwanya ni vyiza urakoze kuza mu kiganiro muri sanga murafise ikibazo murafise icyumviro kandi dutwara byose mu buryo bubiri eh, ikibazo ni- n'inyunganizi tubitware gutya ese umu- umukandida kuba a- ari umukandida wigenga aho ngaho mu burundi nk'uko amatora ateganyirijwe kuri we wabutangiye kubivugaho uvuga ngo imbogamizi yaba abona bishobora kumugonga mu- mu- mu- mu- muri poroje yo kwiyamamaza se kuri we kuba yari umukandida wigenga hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka imiryango igiye itandukanye We- ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka risanzweho n'ubundi yewe barabyumva ati abategereza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bwa mikoro uburyo bwa mikoro kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara ah, bije ndende y'ama- mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwa- bwa- bwo bwo- bwo gutegura kugira ngo kampeyini irangire neza bitwara uburyo bwa mikoro bwinshi kuri we ah, arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida wigenga nta nta muganga wamutanze runaka ngo wenda awugendereho hanyuma wenda ikindi anambwire ese kuko kuko iyo bavuze ngo umukandida ngo ni umukandida wigenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida eh, utigenga ibyo umukandida yatanzwe na na na n'ishyaka runaka bigenda n'urugero wenda kuba ah, umukandida wigenga agenera igiti mu buryo bwa bwo kugira wenda nka deparasoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye eh, no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza hanyuma arambwira afatwa te mu buryo bwo ku- bwo kwiyamamaza mu buryo bwo kugira ngo wenda twe wenda ajye kwiyamamaza ahantu bigende neza usange wenda bamurindira umutekano we afashwa ate nk'umukandida wigenga cyane ko nta shyaka riba ri- rimuri inyuma we ntubavuge ngo riraza kumuherekeza hanyuma kugira ngo uburundi eh, umukandida wigenga biramworohera ko usanga akenshi na kenshi abakandida bigenga kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi usanga bafite ikibazo cy'uko bo nta nta facilities baba bari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi Ni- yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'aha- n'ahandi mu badepite nubwo ashaka kwiyamamaza kubwire nimba nta nta mbogamizi arimo abona gushaka kuzamugonga kandi a- a- a- anatanze n'umucyo avuye ku muhate yagize kugira ngo abe aho ngaho a- a- atekereze kujya kwiyamamaza aho ngaho pe yego niba nta ibyo yagiye yagiye kimugonga kugeza aha ngaha kugeza aho yemereza ndetse n'ibikemerwa Eh, murakoze umusesenguzi nitanga simon reka utubazo twawe nka tune dutatu eh, tuduhe mushikantare diodone nahimana akabazo ka mbere kerekeye eh, ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi bamushyigikira ari ko yitoza ku giti c'u- c'uwigenga na- na mikoro n'ukuntu af- yoba afise uburenganzira bumwe n'aba- eh, n'abariko bari baza kwitoza batanzwe n'imigambi n'imigambwe eh, ubu- cane cane bavuze iki- ikibazo c'uburyo n'icizere yo bafise ko ashobora ku- gushika ku migambi ishinze duga ku ijambo eh, Dieudonne Nahimana urakoze eh, imigambwe ni n'abantu baja hamwe bakahuza ibyiyumviro hanyuma bakagira ah, ababarongoye bakaja hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye mugabo bafise ibyiyumviro bitandukanye nikumbure n'ibyo mu yindi migambwe ariko ntibiba bisigura yuko ari bo bantu baba bafise gusa abantu ba- ba- bakurikira abantu ba- baja mu mashirahamwe ah, ategana ibintu vya politike hariho abaja mu mashirahamwe yo ku- yo kwiteza imbere aho bose baba bagize umugwi w'abantu bari ahantu bafise umurongozi abakurikira rero je maze imyaka myinshi ndiko ndakorera mu mashirahamwe ah, eh, bi- bavuga ko effectivement amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike naho ico jambo ntaryemera cane ah, kuko aba afise uburenganzira mugabo ah, kumbure akaba asanzwe yitwa umugambwe kubwiza rero si umuntu yadutse gutyo canke ah, ari bwo bwa mbere ndabitanguye ah, ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye kumbure ushobora gusangano n'imigambwe imwe imwe ah, abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri rero kubw'ibyo ah, asanzwe afise abantu babisavye nico gituma umuntu adashobora guhaguruka ngo yi- avyiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora Ah, ikiraro rero ni ukuraba abo mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho nitoza mu kibazo c'umukuru w'igihugu uravye ah, aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi kunshigikira urabona ko ah, tutari abantu bake mu gihugu kandi twari mu gihugu cose kandi twarabitanguye turarangiza Eh, byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka ariko abagenzi inshuti umwe wese yaratereye muco ashoboye abo nigishije abo nareze a- a- abampa umuduga abampa amafaranga abampa ibisabwa baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize rero niba byari bigoye cyane gusumba iby'ubu ah, ba bantu nyine twami turi kumwe n'uyu munsi nibona izeye ko bazaba bari kumwe nanze n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo ah, kuja mu matora neza kandi gushika ah, aho amatora arangirira rero icyizere kirahari ah, nta- nta muntu yoba yoba ari kijuje kugira ngo aje mu kintu azi neza ko ataco kizoshikako hari abantu babivuga kubera ko baba baharuye bivanye kumbure n'ingene babona ibintu ariko hako umuntu yoza kwinjira mu mugambwe gusa kugira ngo arondere amajwi atorwe nari gushobora kubikora imigambwe bisaba canke na jewe yaba nari gushobora kubisaba kanyinjiza muri iyo migambwe ariko nanse gutakaza akarangamutima namanye nanse gutakaza abantu n'ameserukira basanzwe kumbure batari mu migambwe n'abari mu migambwe banyemera banyizera uko nyene uko nsanzwe ndi nsanzwe ndi umwungere ndarongoye abantu mu bikorwa vy'imana naho ntabinjiza mu kuntora kubera ko ivyo n'ibindi tuba duhuriyemwo rero si ibintu nagize kubera umuntu atakaza umwanya canke ibikino canke adafise ivyizere yuko bizo- icyizere c'uko bizokunda Yego.
Ega, mu- mu kanya twavuze intambamyi zishobora kuba ariko murashaka kuvuga eh, ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi eh, uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu eh, mu- mwavuze ko muri umutangabutumwa umwungere mwa- murafise eh, ikiganiro cya televiziyo gihambaye cyane rwose mu Burundi eh, abantu benshi bakurikirana eh, mu cyongereza bavuga talk show mu hariho rero eh, mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe eh, muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku byerekeye ukuntu abanyagihugu bazobizera i- i- ibintu mufise murusha abandi n'ibi
icyambere ni uko jewe ibijyanye n'iby'uburongozi si ibintu ndinda kwiga cyangwa nagiye kwiga ni ibintu byari biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato mato ayisumbuye ahantu hose namye ndi namye ndere namye ndi umurongozi kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babayeho ibyo byatumye rero mubona nkora ibyo bikorwa byose kwitaho abana baza mw'ibarabara bagashika kurugeza aho ba- basherukira igihugu mu makungu bakaba abantu ba- bangiranwa kuba umuntu wabangura amashyirahamwe yo gu- yo kwiteza imbere amafite amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa byo kwiteza imbere bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose kwigisha inyigisho z'uburongozi eh, maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha rero eh, ugiye kubaza um, hari abantu bashobora kuba batanzi kumbure no mu maso mugabo izina bararizi kubera eh, imyaka iheze naterera ibishoboka byatumye eh, hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu eh, eh, haba mu Burundi anyizeye aka- bakampa ku munsi wo kwikukira ikidari c- c'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijyanye n'ibyo gufasha abantu ah, bari mu- bafite ibyo bak- bakeneye gutorerwa inyinshi z'ibibazo byabo bafise Ah, naronse ubushimwe mpuzamakungu bwinshi haba irahe muri hollande haba muri leta zunze ubumwe za amerika mu burundi mu bice bitandukanye kubera ibikorwa byi- bijyanye n'iby'uburongozi nama nkora rero ah, icya mbere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi um, bimaze kuzana ibyamwe biboneka ikindi naco ni uko ah, mu bijanye n'ibihe igihugu kiba kiriko kiracamwo ah, umuntu ingene aba yaritwaye akitwara neza ku buryo ah, utisanga wa- wa- watakaje em, inyifato yawe kubera ko wirukira amaronko sindi muntu ariko ndirukira amaronko abanzi mu bikorwa vya misi yose ah, hari umuntu muhura akakubwira ati jenge nanze kwitoza ko mushinga amateka kugira nzoronke exoneration nzane imodoka zizimbutse canke ndonke umushahara w'imiliyoni zitatu ku kwezi canke iki ariko ibyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise si- mfise akazi keza mfise uburyo bwo gushobora kubaho singiye kurondera inyungu ndiko niyumvira gusa ahubwo ingene ntushobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza ah, hanyuma habeho no gufasha kugira ngo nihaba ari amategeko ariko araza atari meza yokononera ugwaruka akononera akaza k'igihugu umuntu naho atuba afite ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumbura ari umwe canke abumwemera mm, abari nka babiri canke batatu mugabo ushobora guhaguruka ukavuga uti iyi kintu mucirinde murabe ntikizohave cononera akazuba k'igihugu Eh, tugarutse ku kibazo c'uburyo naco mwize kuvuga nk'abantu bitoza kwitica imigambwe c- ba- usanga kenshi na kenshi eh, abanyagihugu abanywanyi umugambwe bashobora gushira amahera hamwe eh, sinzi ukuntu vyifashe ku vyerekeye imfashanyo muhabwa na leta ico kibazo eh, coco mwebwe muzogica hirya no hino gute
birazwi neza ko ah, twaragize n'inama na seni barabinshi baguye dusubiramwo n'ejo bundi nta mafaranga leta ba- batanga ku ku muntu kubera ko agiye kwitoza Mu- kera barashobora guha imigambwe imiduga canke iki ariko ubu nta nibaza ko ubwo buryo budateguwe rero ah, nta na rimwe ah, no mu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, leta nta nta n'amafaranga atanu yaduhaye canke abantu bari mu nzego bashobora guterera oya umuntu wese agerageza kubaza ah, abagenzi inshuti eh, jewe na- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bya- byasabye yuko ah, nk'umuryango twumvikana bariho umugambi nari mfise wundi gukora ikindi kintu c'umuryango ariko avuga tuti reka wabigiyemwo ubwo buryo reka ubushiremwo hanyuma ubandanye rero n'ubu rero tugasanga bari guterereza ah, n'ubu uriko aranyumva ejo niyabona tumuterereje eh, amategeko arabyemera eh, yuko duterereza ah, inshuti n'abagenzi hanyuma umuntu azoduterera tuzomenyesha amakonte kuri banki canke nimero zo gutanga ko uburyo cyangwa umuntu ashobora kuvuga ati ndabibobatiza imodoka nihagira kwiyamamaza je nzobaha ubuhinga bwanje bwo kubafasha muri iki canke kiriya Ah, biremewe n'amategeko Ica- ikitemewe n'amategeko no gusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere ibyo tutazokora ariko ah, hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyene bazogutora nibo baheza bakaguterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza
ni vyiza cane rwose reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika terasi muri aho terasi
turaho muri muhehehe
duhereye i bujumbura mu gisagara cya bujumbura ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umushirantahe diodone nahimana ah, azo kwitoza ah, agaserukira abanyagihugu oh, mu ntara ya bujumbura Ah, akaba azo kwitoza ku giti c'umunyapolitike yigenga duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro
Eh, ikibazo mfise eh, ndabanje kumuramutsa kwanza eh, umukandida diodone
rakumva ni vyiza
ego rero jewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga amakenga mfise nuko eh, mu burundi gutora abantu batari mu migambwe ni ibintu bigoye umenga kenshi ntibiku- ntidu- ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru Eh, rero eh, nashaka ndamubaze icizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo Eh, nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi usanga bigorana shaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwizerwa atogwe ashobore guhindukira abanyagihugu murakoze murakoze terasa
mwanyibutse izina ryanyu terasa
hano izina rya- Aka- amazina yawe yose ni nde
amazina yanjye ni telesiporo nizigama nizigama teresa telefone uko tuko Oya.
turaganira ni ukubaza nanjye gatoya mbega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri batoye umushinga amateka
naratoye bose ce
wari uzi izina ry'uwo watoye uramuzi mwaganiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika uyu munsi
Eh, abo natoye abo natoye ndaba abo natoye ndabazi
wari uzi umuntu cyangwa amenye umugambi reka reka ntacyo nawe utobyishyura mugana ashaka kubwira ngo ah, itandukanirizo riri hagati yo kuba umuntu yigenga namwe no gutora umugambwe abantu batora umugambwe mugana ntiba- kenshi ntibanamenya n'uzo- n'uzobaserukira umugambwe nyine yitwa ariko jewe ntoye nk'uwigenga uba uzi ko nitwa nahimana diedone usavye telefone uyizi ari ico untuma canke ari ico umbaza uraheza uka- ukambaza ukambwira uti eh, ikintu uzokimvugire gutya mu n'amashinga amateka canke uzi kuturabira ngaha aho mu tubaye ingorane zihari itandu ici- ikintu ca mbere ciza ku bigenga ni uko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu w'imvuga kuri canke umuzi ko ari umuntu atanivuga ko ukarekare kumutora ariko iyo utoye umugambwe irya- izina ryose ry'umugambwe utoye nibo baguhitiramo uwo baguha yuko baguhaye naka bamubwiza nimero ya mbere cyangwa uwa kabiri rero icyizere mfise eh, ni uko ah, iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora baravuga bati nje ndatoye naka kuko ndamuzi kandi azashobora kunserukira hagutora izina ry'umugambi uwo ari we wose hanyuma bakazovitiramwo uwuzoza kunserukira kumbure sinzonamumenye ikiringo ciwe co gutwara kizorinde kigera- kihera Nti- ntashobora no kunamwegera ariko uwigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma ico wifuza kumutuma muri amashinga amateka rero nagomba ngo babwire yuko iyize- icizere mfise ni uko ah, iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga ah, bivana naho n'ico yamaze kandi bivana n'uko abantu icyo abantu bamuziko rero ah, wowe ndakubajije ni uko utashobora kwishura uwo mugabo ni ukuvuga nti icyo kubuza kuzontora coba ari giki ni ukuba butanzi cyangwa kubera ko ntigeze nza mu mugambwe nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nopfuma ntora uwo nzi nzi izina ryiwe nzi aho nzomusanga ntabwo utora umugambwe uzoca umpitiramo gusa uwo uzoza kunserukira rero icyizere mfise nk'uwigenga ni uko umuntu azotora umuntu azi kandi ashobora kumenya ingana amushikira
n'abakiriye mu uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza rwogo n'uruhe
Ah, ubwa mbere hoho ni uko ah, mu burundi turashatse icyo kibazo kenshi usanga ah, akaryo ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane muraze ko ni- n'icyo n'imamazo minsi mirongo ibiri n'umwe Ah, ariko rero ah, nibaza ko uko iminsi iriko iragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega ah, ibyifuzo imigambi ufise yotuma ibintu byisununura bikagenda neza byo bibihe nico gituma rero nk'ubu igihe c'imyamamazo nicagera ntizobabwira nk'umushingamateka je ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cabomotse kwibarabara ukaba uri uwubwira kugira ngo ufashe ubwitorera imunsi ushobora kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo ah, rimwe ugasanga niba ubajije umuntu yaguserukira canke umushingamateka uti irya tegeko byagenze gutatu sinanaritahuye na neza ugasanga rero ah, igihe hazoba ari ugusigura hazoba kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ah, ibibazo bafise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti igihe rero nicagera hazobaho gushikiriza imigambi ah, rwose ico kimwe n'igihe uri kwitoza mu- ku rwego rw'igihugu ariko n'umushinga amateka arashikiriza imigambi azo- ico azomarira abazoba bamutoye ni vyiza cane rwose tushimire rero telesfora ni zigama ku kibazo yashikirije reka kandi duhe ijambo bosco ubundi bunywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika bosco muri aho
Ego turaho muherereye hehe Eh, mu gisagara ca Bujumbura neza neza mu kinama ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ego nashaka mwongera munyibutse izina ry'uwo mutumira ni umushingantahe diodone nahimana ego nyakubahwa diyodone nahimana yarigeze kwitoza muri manda iheruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu naho bitakunze yego uno munsi nimba ndabyibuka neza umenga yitoje nk'umushingamateka mu mbabare sinabikurikiranye murazi yuko ijwi rya amerika ngatifatira kuri interinete gusa yego
mbega no munsi ndagahunda mu mbazo uti mbega nk'aho avuka sinzi neza aho avuka hariho amazu icumi ajya bita ngo atwarwa n'uwo bita nyuma kumi hari ico yigeze abamarira kugira ngo ashobore kwitoza ku rwego rw'abashingamateka nimba atacu yigeze abamarira kwa- muri ayo mazu icumi ntivuga naho azokwitoza ku rwego rw'abashingamateka ntaco azomara ntatandukaniye n'abandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe aba- abenegihugu ba- ba- basanzwe ntitwapfa gutora nk'umushingamateka wo kurwo rugero yategerezwa gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko ndabivuga uko byategerezwa mugabo nk'uwo uwo nimba atakintu yigize amarira abenegihugu bajya bo mu- bo mu mihana cumi mu ngo cumi bivuga n'uko we w'igihugu ntaco azomara ntatandukaniye n'abandi ihe nashaka ndamwibarize rero mbega ni ubuhe budasa n'iyi nama nshingamateka tugiye dutore mu minsi iri imbere nk'umushingamateka azokora iki gitandukanye n'abo bandi batangwa no- n'imigambwe batangwa n'abi- bitoza ku giti cyabo muri make ngaha muri iyi sisiteme y'uburundi bavuga ngo ngo ni rise ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu giti cy'umuga- ama- cy'umu- cy'umugambwe iyo sisiteme niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntaco bamarira abenegihugu ahubwo bakorera imigambwe wewe yabashyize hejuru rero natubwire nawe nyene ico yokwi- two- twomwitega ko azotandukanira ko n'abandi n'aho azoba ari uwigenga yego ndazi yuko amategeko ataba amategeko asa n'ayagoye kuri bo kugira ngo umushingamateka azokwitoze wofu umenga utora umugambwe kuko umugambwe niwo niwo umenga urimo abantu benshi mugabo uzo usabwa amajwi makeya ugereranije n'uwigenga none uwo- uwo diyodoni azoba atumarira iki n'iki yategekanya guhindura ugereranije n'ubuzima busa n'ubuzimbye mu gihugu wewe hari ikindi kintu atari gutesha umutwe w'abenegihugu tumwiteze ko nk'umushingamateka akabazo kanje nayo mfise bwana munyeshamakuru nako murakoze bosco reka guha inyishu ah, arafise inyishu z'ibintu amaze kurangura
yego urakoze cyane Um, ego niko mu rundi mu kirundi baravuga ngo hakwishima ushimwa n'abandi Uh, jewe nibaza yuko wenda gutahura kuko kumbure nti- nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa uta- utara- utarunzi ariko uh, novuga gusa kuri nyumba ku nzu cumi noba uh, ngerageje ku- ku- kugabanya ku buryo butoyi bushoboka jewe mva mu ntara muyinga muri komine gasogwe ku musozi wa kinama rero uravye uh, ibyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sinonda kubidondagura uyu mwanya kumbure nzogera igihe cyo kubibamenyesha na- ndiko ndabamenyesha ibyo uh, nifuza gushikiriza uh, abarundi n'abarundikazi ariko birenze ibya- iby'inzu cumi Ah, ariko si naho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko naronse nu- n'udushimwe dutandukanye kubw'ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero si umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosiyo ah, ugrondera kuri facebook canke ahandi hose wandike Dieudonne Nahimana foundation Dieudonne Nahimana foundation canke urabe site internet yitwa dnf bi ushobora ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi mba ndiko ndarangura rero ah, ni wowe uzoheza ukavuga uti uyu muntu hari ico yamaze canke ashobora kumarira ah, igihugu ariko ndazi yuko ah, ntari umuntu yadukije canke yaje gusa kugira ngo akore nk'ivy'abandi cumve ngene biba bisanzwe bimeze Eh, ico uvuze uti mbega inama nshingamateka y'ibizo bitandukaniye ni eh, ah, hehe n'izindi ni uko demokarasi ah, ni- ni ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu bihe byo kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaza yuko demokarasi mu burundi yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo- ama- ama- mirongo icyenda na gatatu ah, twinjiyemo mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na gatatu ah, ubu iriko irafata ah, igenda yaciye mu- yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bica nk'ibiriya rero nibaza nk'uko babivuze abantu batanguye kumva bati byari bikwiye gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ibyiyumviro guharira kubaza abashikiranganji kubabwira ibidakwiriye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi nizere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora gu- kugira ineza abarundi n'abarundikazi bose bitagira ineza gusa aba ababashyize ku ntonde eh, mu migambwe yabo rero eh, igihe naba mfite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo nama nshingamateka nibaza yuko ubumenyi mfite eh, mu bijyanye n'iby'uburongozi eh, nama nigisha hirya no hino bwogira icyo buterere kugira ngo eh, amategeko atorwamo n'amashingamateka agirire ikimazi abarundi bose rero nibaza yuko igihe n'icyagera cyo kwiyamamaza Iyo migambi uzo- izoyobashikira.
uzohura uzomenya Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na gerard ndagijimana muri aho gerard muratwumva ndabumva muri hehe uri bujumbura ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo ego bashaka kubaza yego Eh, iki kiganiro turiko murabona ko kijanye n'ibibazo vy'amatora ibibazo vy'amatora navyo eh, vya abantu bama babiyaga ko rero turiko turabaza uwo mutumire mwatumiye eh, ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajamwo bose eh, sinzi ko yoba abifitemo uruhara kuko icyo usanga hariho amategeko umengo agomba kwigiza inyuma bamwe ariko rero nk'uko mwavuze yuko amushinga amateka yari akwiye kutubwira akabirya akabirya akabirya nyine akavuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azoba azanye ah, cyangwa akarusho cyangwa akarusho azoba azanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zijya ntebe ntiba- ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye Eh, ibibazo byanjye byari ibyo Eh, mugire kirisita murakoze gerard Eh, mushiye na he- na himana
Jen, nashaka kugushimira ko icyo kibazo ubwa mbere hoho ni uko ah, je nta ruhara nabifisemo mu bijyanye n'ingene amatora azogenda neza cyangwa ibitagenda neza ndi umu- ndi umukandida mu bandi nagiriwe ibakwe y'uko ibyo natanze byari bikwiye hanyuma nkemerwa ah, n'amategeko y'uko nshobora kwitoza Ah, icyo ni icya mbere sindi mu batunganya amatora ku bw'ibyo tuma twibwira ko bazobikora neza aho aho bageza mu aho bamaze ku icyo tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biriko biragenda neza Ah, naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri icyo kibazo babajije ah, je nibaza yuko akarusho kariho kuwigenga akambere ni uko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma ah, uza aho umusanga ushobora kumutuma ko ufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere canke agashobora ah, kugu- kuguserukira no mu ntwaro y'aho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijanye n'agace usanzwe ubayemo rero eh, nibaza ko ah, ko wise akabirya eh, ni uko jewe eh, mu gihe cyo uzogera cyo kwiyamamaza muzoba muzi nzo- uburyo na- nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushiraho ibiro by'abantu bakora amasaha mirongo ibiri n'ane bitegura kwakira ibyifuzo n'ibyiyumviro bivuye ku bantu cyangwa abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagira icyo mbaza cyangwa nshobora kubaserukira cyangwa itegeko kanaka nshobore kuba numvise ibyiyumviro byavuye mu ah, muri abo bose bashoboye ku- kunshikira rero ingufu cyane cyane ziba zo gushira kumviriza ah, abarundi n'abarundikazi ibyifuzo bafise ku bijyanye ni- n'ibibazo bisa gucamo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ibyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashobora gutorera umuti mu mwanya mutoyi ah, bagashobora kuronka umu- umuntu ashobora kubahuza baka- bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane ah, n'ingene abantu baba bazi ku ntonde ah, kubera ko icyo gihe ubuze uwo muntu ubuze icyo umutuma icyo atashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo ah, wari uzi uwo ari we ushobora kumushikira jewe rero hazoba hariho abantu bafite nimero ya telefone dukorana bambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafise ikibazo i mutambu hari abantu bafise ikibazo mu isare kumbure ubabariza mutanteri cyangwa babariza mu nama umushikiranganji kanaka ati umushikiranganji kanaka ati iki kibazo uko kitarotoreza umuti ko amatara ya- yacitse iminsi myinshi habaye ikibazo ikihe kumbure n'ikibazo cumvikana muga haba uzukibaza mbega ko amazi yacitse muri kasiye bizomara iminsi ingahe umuntu akaronka umuntu ashobora gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kanaka cagoye abantu c'umwavu ah, bagomba kuza ku- kumbure hariyo ubwato bwagize ingorane umuntu akagira umuntu aba- am- abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza canke kuja mu rusaku arivyo bice biteza ingorane mu gihugu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na toma thomas muri aho muraho neza yego muri higa toma ndi muri marawi mu gisagara cya burantaya Ah, ni vyiza cane rwose murakurikira neza iradiyo ijwi ry'amerika cyane kabisa ni vyiza Ah, akandi kazina ninde toma
nitwa tomasi bukeye bukeye duga ku ijambo ikibazo Yeah.
cy'icyumviro Eh, ubwa mbere reka nshimire umushinga ntahe ku cyumviro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga Mhm.
Eh, ubwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka kuzomutuma hamwe imana yuzumufasha ibyo ariko aranira akabishikako ni vyiza cane rwose yego nibyo eh, turazi uko abashingamateka mu gihugu iwacu basanzwe bajyaho n'akazi bakora rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye bajya mu nama nshingamateka nk'abaserukira abanyagihugu ahubwo ugasanga bashyize imbere politike cyane gusumba abanyagihugu bagiye baserukira Eh, icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe ni uko hamwe yuzoshira mu nama nshingamateka imana imufashije yuzoharanira ku itegeko rigenga uko abantu binjira mu nama nshingamateka cyane cyane abitoza ku giti cyabo bo byorosha gusumbya uko bimeze ubu kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashingamateka benshi baje bitoza ku giti cyabo icyo ni icya mbere ikigira kabiri ni uko bozosaba eh, muri leta bakagabanya uburusho abashingamateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo baturakoyoko kuko turabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu hari ubukene hari n'ibindi hamwe rero nk'abanya- nk'abashingamateka bozohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no uburusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu reka tugerageze turabe ko yaha hantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza icyo nashaka gushikiriza ni ubumenga cyane icyo mwakoze murakoze muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara Eh, agashahara najya andi mapurime bihereza eh, donc bijya byose abashinga amateka baronka muri rusange kuko bari bagira ko ari abandi banyagihugu nabo barabatoye kandi baba bafite amikoro make murakoze bukeye toma reka mushikana hehe na himana dieudonne ah, guha inyishu kuri ivyo bibazo
toma urakoze cyane ku bibazo byiza ubajije ni ibisubizo n'intererano eh, kandi ndamukiriza abantu ba blantai muri malawi narashoboye kuza kuramutsa kumbure we ntitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake nabonye ari ahantu hari abarundi benshi Ah, nizere yuko akaryo kashoboke nzosubira kuza kuramutsa abantu ba- abarundi bari hiyo muri malawi rero ah, ku bijyanye na ah, n'ivyo bishikirije womengo warasomye imigambi ya- yacu dufise Eh, urumva urinze ubona ingene vya- bitugora kuza ku- kwitoza birinze gusaba ibice mirongo ine ku ijana kiza mu bintu vya mbere vyihutirwa vyo kugerageza gusaba yuko vyohinduka kuko ah, in- intu- icatumye bishigwaho umuntu ashobora kucikeka ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga kuko igihe tworonka ah, abatari bake bigenga ntituvuze ko imigango ariyo cireka kujamwo ah, vyotuma ah, kumbure bifasha kugira ngo ntihabeho gusa guharanira ah, ibyicaro canke kuza guharira gusa ibijanye n'ivya politike cane cane ku migambo itumvikana ko twaba tubona habaho guhangana cane cane ica kabiri uvuze ku bijanye n'ivyo vy'uburusho ah, ico nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cane biri mu vyifuzo vyacu no kuraba ingene ah, kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu biyumvira ineza y'aba- ya- y'abo bas- y'ababa batoye gusumba kwiyumvira gusa ah, ibyo bo bakeneye rero ibyo bire- urabibona yuko hari igihe naho karorero babwira usanga ni byiza nk'umushingamateka arashobora kuronka icyo twakwita nka exoneration ku bintu abaguze kugira ngo ntarinde kuriha amakori mbwa hari igihe usanga haciye habaho no kurenza urugero abantu bakabikoresha mu kurenza urugero ugasanga ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise nubwo tuba turabona muri kino gihe ariko bashyiramo ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa ariko ugasanga kumbura umuntu kubera ko gusa ari muri icyo kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafite uburyo gusumba ubundi muntu akora ubuzi buto buto rero ibyo sinonda kubigaruka ko ariko nitagera igihe cyo kwiyamamaza uzobyumva yuko tubishimikira ko yuko abaguhanira yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka bigafasha ineza y'abarundi bose kuko uyu munsi nibaza ko abarundi nka mirongo ibiri ku ijana aribo usanga bakoresha nk'ubutunzi mirongo umunani ku ijana bw'igihugu abandi ugasanga mirongo umunani ku ijana n'abakoresha mirongo ibiri ku ijana gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere rero ibyo nta bivuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta gihinduka n'uyu munsi uburundi n'igihugu gishobora gutera imbere mu mwanya muto gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko imana duhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo kiba gihagaze ingene ubutunzi butunganywa niyo urabye bije y'igihugu yonyine ingene yubatse ariko ubona ko ari utuntu twinshi tugihaze kandi ibyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze nibaza ko arizo bari mu nterano zizotanga mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu murakoze reka duhe kandi ijambo ndabona akanya kariko katujana duhe ijambo nshimira imana muraho nshimira imana murihega nshimira imana
ndi mu gihugu cya afurika y'epfo muri afurika y'epfo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ni icyumviro ntagomba guterera nabonye umwarimu yatangaje ku ntangamara amuvuga ko aza kuganira ku bijyanye n'ingene amatora agiye kuba mu burundi nagomba gutera intege uyu muvandimwe agomba gufata akanya ko kwiyamamaza kabaye iyindi nshuro ya kabiri nagerageze kabisa ndamuhaye kuraje kuko mu burundi hari ibibazo byinshi uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politiki ihari ni politiki iteye isoni rwose ku buryo igihugu gitera gisubira inyuma bivanye na politiki politiki ikorwa nabi bigatuma igihugu gitera gisubira inyuma bigatuma abenegihugu batera bikuramo uburongozi babyumvamo nabi kuri ubwo ndamuteye intege ntabandanye kabisa ashishikare imana imworohereze kumbure ashike ku ntego ariko gusa inkamba mwimbona azohava agira ni ibijyanye n'umugwi wa seni umugwi seni utegura amatora kuko seni niyo y'umugambwe cndfd sinizeye rwose ko hari ikizovamwo mu matora kuko baragerageza uburyo bwose seni bakayibwira ingene iza gukora ku buryo ibiharuro babikora bayihagaze hejuru bigatuma ibyari byatowe atari byo bitangaza ndabumva duga ku ijambo asozera rero mu ndamake novuga yuko hatabanje gukosorwa ibijyanye na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose agace rwose baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amajwi barayatwara nicyo gituma n'ubu nta cyizere notanga ku bagiye kwiyamamaza kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi ngo batware igihugu mu make ibyo byiyumviro nagomba guterera murakoze nshimira imana mushe na he na himana diodone nshimira imana asa n'utizeye ukuntu amatora atunganya mu rundi
nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushyira kure asa kubaho afite ibyizigiro bya kazoza atabaho gusa iminsi yose ahagarara ku byabaye kuba byarabaye muri kahise cyangwa insiguro ashobora kubiha rero sinoja ngaha ngo nje mu byo kwiyamamaza ariko ndiyumvira ngo amatora abadoyiba cyangwa se nikorera umugambi ku butegetsi gusa cyangwa iki ibyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho aba ahagaze nibyo ariko arabona cyangwa ibintu byamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya ariko uyu munsi reka tugumane ibyizigiro yuko bizoba biko bigenda neza kandi ko uko iminsi igenda cyangwa ibikorwa bizogenda ko sinizohagarara mu kuri kugira ngo uko bizoba byagenze abariko babyubahiriza kuko ni umugwi mushasha si wari uriho mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri reka twigire ivyizigiro yuko uzoshobora guhagarara ugakora ah, bikagenda neza yego rero ah, nibaza yuko tutuhagarara kuri kahise reka tutegure kazoza twizere ko bi- bizogenda neza ntitwurangiza ikiganiro mushantahe dodore nahimana tutavuze cyane cyane uburongozi mwamye muvuga ubuhinga mwama muri ko muratanga eh, amatwa dusubira ejo bundi mwaronse agashimwe ka no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashuri mwahuriyeho n'abandi banyapolitiki b'abanyafurika bakomeye mugira icyo mutubwiye kuri utwo- kuri ako gashimwe ego ah, ibi ibintu bijyanye n'iby'uburongozi si ibintu naho umuntu aba afite ingabire yo kuba umurongozi akaba yarabikoze mu buryo busanzwe ariko birasaba ubumenyi ah, kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu byinshi byo muri afurika mm, bisanga ibijyanye n'iby'uburongozi cyane cyane mu byo turavuga bya leadership itagenda neza ni uko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kwikora rero njye nguma niga namwe ndabikora kuva kera n'ubu rero ah, ubu dufite ubuhinga ngurukanabumenyi ho biroroshe ko ushobora gukurikira ibyigwa uri mu Burundi ukabyiga biva mu mashuri atandukanye ubu rero nariko nda- nari maze igihe ndiko ndiga ibyigwa mu- mu- muri institute yitwa pan african leadership institute eh, ikaba ikorana na universite ya Accra muri Ghana mugabo kandi abigisha bakaba bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi Ah, aho rero nari nakurikiye icigwa ah, c'uburongozi mu bya politike canke bita political leadership professional course Ah, uri- ah, uri kurigishwa n'abantu b'abaprofeseri babiminuje ariko kandi banabikora mu byo mu bice itandukanye eh, y'isi rero nizi ico cigwa carimo cane cane ibijanye n'ivy'uburongozi bwa politike ibijanye n'ivyo kuba abantu babizigirwa mu bijanye n'ivy'uburongozi ibijanye n'ivya demokarasi ingene amapresipe nyamukuru ya demokarasi ibijanye n'ingene abantu bagira pipit building canke ivyo gutuma abantu bashobora ku- kubaka ama- amahoro arama mu bihugu negociation ingene abantu bahuza abantu bariko bara- bari mu matati byinshi harimo ibintu byinshi bitandukanye amakuru atandukanye Ah, rero byabaye byiza nashoboye gukora ibibazo ndabitora rero ah, muri uku kwezi guheze ah, ba twarongoye impapuro z'umutsindo muri universite ya Accra muri Ghana Ah, turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza mirongo itatu n'umunani ah, bariko bariga kandi basanze bafise ivyo basanzwe barongoye Eh, cyabaye ikintu ciza eh, cane cane eh, mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo na- no mu- eh, nabaye nabishikirijwe n'umukobwa wahoze urongoye ah, igihugu ca Ghana akaba ariwe yaharaniye intara yo kwikukira umukobwa ah, wa Kwame Nkrumah yavuze ijambo rihambaye cyane ariko yasubira kutwibutsa bariya abantu baharaniye intara yo kwikukira muri kahise indoto bari bafise ya afurika yunze ubumwe mu gihe turiko turabona yuko ibihugu byinshi byo muri afurika bitumvikana gucanamwo rero ah, byaba ari ibintu bitanga ibyizigiro cyane ariko kandi sinahejeje n'ubundi abandanya kwiga hari abandi makuru ndiko ndiga mu bijyanye n'iby'uburongozi kugira ngo umuntu ntapfe gukora ibintu gusa uko abyumva ariko abikora abifitiye ubumenyi ah, abifitiye n'impamyabushobozi ni byiza cyane rwose turabona n'ubutumwa buri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri facebook jix gix we yagize ati uyu mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije uyu ni intwari arashoboye n'ivyo amaze gukora bizomuvugi ivyo amaze gukora bizomuvugira vianney vianney jjm W nawe ati ni byiza kuba atanyuze mu mugambwe kuko hariho imigambwe idakora neza ayo ni amwe mu majambo ariko arashikirizwa kuri facebook n'abanywanyi ba- bacu b'iradiyo ijwi ry'amerika mu gusozera mu kanya gatoyi eh, Dieudonne Nahimana ndashaka mutubwire mwarigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntivyagenze neza murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato umunota umwe Eh, icigwa twahakuye ni uko um, bwa mbere hoho ah, aba- aba- abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe c'uko bifuza kumenya ah, imigambi abantu bafitiye batagicara kujana n'ibishobisho ikintu ca mbere kiryoshe ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri narabonye yuko ibintu vy'amacakubiri eh, y'amoko y'intara ah, vyagabanutse cane mu gihugu kumbure ntivyaheze ijana kwijana ariko vyaragabanutse cane rero ah, bya- byatanze icizere yuko ah, bizogera igihe ah, bigatakaza uburemere byaba bifise muri kahise ikindi cigwa ni uko vyampaye akaryo ko gushobora kuzunguruka igihugu cose nkashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho ugasanga iyo turiko turavuga ingene igihugu kimeze kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa mu gisagara ca bujumbura mu bisagara bitandukanye urabona yuko hariho ibintu bimwe bimwe ngenderwa ko bikwiye gutorerwa umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoya rero ikigwa ni uko bwa mbere ho byampaye icyizere yuko uburundi buzoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi kandi inyishu zigashobora gutorwa abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoya abarundi rero baracafise umutima wo kwifuza kubana mu bumwe mu rukundo kugira ngo bashobore ubumwe urukundo ni yo nkingi y'amahoro mu nshingantahe Dieudonne Nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye ndazi ko kanya ufise atari kanini ndashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri saga cy'umunsi mugire amahoro umugoroba mwiza
nshuti bakunzi bacu ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'amerika